kuri mikoro mandanye kuryoherwa na porogaramu y'ijuru rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika bisameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese dutiramanye muri kumwe na frederica nkundikije mu rundi twumvikana ku mirongo migufi ya shotweva ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha abanyagihugu mu muji wa Uvira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biriwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza umuyobozi mushasha wa groupement ya Bijombo igikorwa kibi bahise bakora cya mbere nuko twumvise ko abantu batangiye kuba menase mu mihanda ikanisa rimwe bita taransitiyemu kadese sinzi ikanisa ryose ry'ubwoko risengeramo abantu benshi amoko atandukanye ariko kubera ko wenda amajwi ishobora kuba ari abanyamurenge nibo batewe kugeza ubu ikanisa barisenye abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri groupement ya bijombo mu muji wa uvira muri repubulika ya demokarasi ya kongo leta y'uburundi yashizeho itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki igihugu ca cameroon kiriko kiragerageza gusubiza amashuri abana bahora bakora mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja amakuru avugwa hirya no hino ku isi igihugu ca cameroon kiriko kiragerageza gusubiza mu mashuri abana bahora bakora mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu hedi rwema abategetsi muri kameruni bavuga ko barimo gushakisha uburyo bakura abana ibihumbi mu birombe hafi y'umupaka w'uburasirazuba bw'igihugu bamwe muri abo bana bakuwe iwabo n'intambara muri repubulika ya centre afurika kubera urugomo bataye amashuri bajya gushaka imibereho mu birombe umwaka w'amashuri w'ibihumbi bibiri makumyabiri na rimwe ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri muri kameruni watangiye kuri uyu wa mbere kandi minisitiri ushinzwe uburezi bw'ibanze avuga ko abana ibihumbi batasubiye mu ishuri mu karere ko hafi y'umupaka wa centre afurika guverinoma ivuga ko abenshi mu bana bahitamo gukora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro obele de bu mbelesa ni meya w'umujyi wa baturi uherereye ku mupaka avuga ko intara ye ishaka ko abana bose bahita bava mu birombe bicukurwamo zahabu bakajya mu mashuri avuga ko abakuru b'imidugudu hamwe n'abayobozi b'amadini ibaturi basabwe kujya muri buri rugo mu masoko mu mirima muri za kiliziya imisigiti n'ahacukurwa amabuye y'agaciro kubwira buri wese ko nta burere mu mashuri ibihe biri imbere ku bana bizaba bimeze nabi urakoze iri leta ifata kibanza y'abatalibani yemeye kureka abanyamahanga bakava muri afuganisitani ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukanguzi abanyamahanga magana abiri bari muri afuganisitani barimo abanyamerika biteguye guhaguruka n'indege i kabul nyuma y'uko uyu munsi kuwa kane guverinoma nshya y'abatalibani yemeye ko bakurwayo nk'uko byavuzwe n'umutegetsi muri amerika izo ni zimwe mu ngendo za mbere mpuzamahanga zihaguruka ku kibuga cy'indege i kabul kuva abarwanyi ba kisilamu bafashe umurwa mukuru hagati mu kwezi kwa munani bigatera akajagari mu bikorwa byari biyobowe na amerika byo guhungisha abanyamahanga ibihumbi ijana na makumyabiri na bine hamwe n'abanyafuganisitani bashobora guhura n'ibibazo izo ndege zirahaguruka iminsi ibiri nyuma y'uko hatangajwe guverinoma y'agateganyo ya afuganisitani yiganjemo abagabo mu bwoko pashtun harimo n'abakekwaho iterabwoba n'abayisilamu b'abahezanguni byatumye icyizere cy'amahanga ku buyobozi burushijeho gucisha make kiyoyoka abatalibani bashyizweho igitutu n'intumwa yihariye amerika zarmeye garizad kugira ngo bareke indege zihaguruke umutegetsi wa amerika utashatse ko amazina yatangazwa yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters uwo mutegetsi ntiyabashije kuvuga niba abasivili b'abanyamerika n'abandi banyamahanga bamaze iminsi baraheze mu mujyi wa mazar i sharif kubera ko indege z'abikorera zitemerewe guhaguruka baba bari muri abo bava i kaburu uyu munsi dukubitire mu gihugu cy'ubufaransa imiryango y'abishwe n'iy'abarokotse ibitero by'iterabwoba byabereye ku murwa mukuru paris mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ifite icyizere ku rubanza rwatanguye ejo ku munsi wa tatu ruzotanga inyishu imyaka itandatu inyuma y'uko ivyo bitero bihitaniye ubuzima bw'abantu ijana na mirongo itatu mu mpande zose z'ico gisagara ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu time ishimwe amezi atandatu ataha azagaragaza amaherezo y'abantu makumyabiri baburanishwa ibitero by'iterabwoba byo muri bibiri na cumi na gatanu i Paris mu Bufaransa mu itsinda ry'abagabo icumi bikekwa ko bagabye ibitero byateguriwe igihe kimwe umwe niwe ukiriho Salah Abdeslam yari mu bantu cumi na bane bakekwa mu rukiko ejo ku wa gatatu ku munsi wa mbere w'urubanza aho urukiko rushobora kuzamukatira gufungwa ubuzima bwe bwose umutekano wari wakajijwe ubwo abaregwa bageraga mu rukiko rw'i Paris gutangira urubanza ruzamara amezi icyenda abantu makumyabiri bashinjwa kugira aho bahuriye n'ibitero byo ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatanu byahitanye abantu ijana na mirongo itatu bigakomerekeramo abarenga magana atatu na mirongo itanu batandatu barakyihishahisha bashobora no kuba barapfuye kandi bazaburanishwa badahari cumi na bane bari mu rukiko barimo umugabo bikekwa ko yaba ari we rukumbi warusimbutse mu bagabo icumi bashyize mu bikorwa ibyo bitero Salah Abdeslam yahungiye mu Bubiligi yataye ikote rye ry'ubwiyahuzi nyuma y'amezi ane yaje gutabwa muri yombi abasivili igihumbi magana inani bafite uruhare mu rubanza abo barimo n'abarusimbutse n'imiryango y'abaguye muri ibyo bitero ni urubanza rurimo abacamanza barenga magana atatu na mirongo itatu muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini umuji wa uvira uri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abanyagihugu biriwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza umuyobozi mushasha wa grupema ya bijombo muri iyo myiyerekano basenyuye urusengero rumwe rw'abanyamurenge ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo
aya ni amajwi ya bamwe mu baturage bo mu mujyi wa uvira biriwe mu myigaragambyo yo gusaba yuko abanyarwanda bavuga yuko bita abanyamurenge basubizwa iwabo mu rwanda n'imyigaragambyo ahanini yari yitabiriwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abavira n'abapfureru aho twagiye tunyura urubyiruko rwari rwafunze ibarabara n'amapine ndetse n'amabuye urundi nabwo rwari rwikoreye inzugi nyuma yo gusenya rumwe mu rusengero rw'abanyamurenge ruzwi ku izina rya taransetiemu kadesa amaduka n'amasoko muri uyu mujyi uherereye muri kivu y'epfo yiriwe afunzwe kubera iyi myigaragambyo bwana pole kabwe umwe mu baturage bari muri iyi myigaragambyo yavuze ko bakoze iyi myigaragambyo nyuma y'icyemezo cya minisitiri gisaro alexi w'ibikorwa remezo ku rwego rw'igihugu na visi guverineri w'intara kivu y'epfo fisito malago cyo ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi k'umunani kigena fura kabarure kuba umuyobozi wa gurupe ya bijombo kandi ataratanzwe n'umwami w'abavira uyu kabarure aturuka mu bwoko bw'abanyamurenge bamwe mu banyamurenge batuye ubuvira bemeza yuko habayeho kubahutaza muri iyi myigaragambyo yo kwamagana umuyobozi musha grupoma ya bijombo kuko igice kinini cy'urusengero rwabo cyasenywe ruhanga alexi ni umuyobozi wa mituwarite y'abanyamurenge muri ubuvira igikorwa kibi bahise bakora cya mbere nuko twumvise ko abantu batangiye kuba menase mu mihanda ikanisa rimwe bita taransetiemu kadese sinzi ikanisa ryose ry'ubwoko risengeramo abantu benshi amoko atandukanye ariko kubera ko wenda amajwi ishobora kuba ari abanyamurenge nibo batewe kugeza ubu ikanisa barisenye ibintu byinshi ibikoresho byabo babipiye ibintu byinshi byangiritse n'abantu hirya no hino bagiye babamenase abandi babwirwa amagambo mabi yo kubatera ubwoba babatuka ko ari abanyarwanda bashaka kubambutsa kubambutsa iwabo nk'uko babivuga muyizeri bakari ni umuturage w'umunyamurenge utuye ubuvira asanga hari uburangare bwa leta kuba basenyewe urusengero mu gihe hari abandi banyamurenge bagiye bahigwa kandi inzego z'umutekano zihari twebwe ikidutangaje ni ukubona leta irebera aho bikorwa hirya no hino imihanda y'abanyamurenge yasenywe bavuga ngo nta barabara rihari ryo kubarozayo bakavuga ngo bafite efekitife nkeya ariko hano ni muri meri ni ahantu hatuye amoko atandukanye abanyamurenge abafurera abavira abashi n'andi moko n'amoko ibihumbi batuye hano buvira ariko hagashira amasaha abiri ikanisa riri gusenywa ririsenywa n'abasore bazwi risenywa n'abasore bahamagawe n'abantu bazwi ariko ntihagire icyo leta ishobora gukora yatumye abapolisi batatu mu kanya gatoya mu kanya gatoya babasore barongera baragaruka twifuza nuko leta ishobora gufatira biriya bintu mu kuboko kwayo igahesha abanyamurenge umutekano gusa umuyobozi wungirije wa gisirikare mu karere ka uvira general de brigade mbanza joseph hamwe n'umuyobozi w'umujyi wa uvira bagerageje gusaba abigaragambya gufungura ibarabara no kudahotera abaturage b'abanyamurenge uyu muyobozi yagerageje gusobanurira urubyiruko ko nta muhango wo kwimika umuyobozi wa bijombo wabayeho ko ahubwo ari ibihuha amakuru twumvise i bukavu kuri bijombo nta kuri kurimo abantu baravuze baratekereje twebwe nk'abashinzwe umutekano na adiminisirateri wa teritware nta rupapuro rw'umuntu wagizwe umuyobozi wa bijombo twari twabona ama nani administrateur wa teritwari yapata karatasi.
mu itangazo ubuyobozi bw'intara ya kivu y'epfo bwasohoye kuri uyu wa kane bwahakanye amakuru y'ishigo ry'umuyobozi musha wa grupoma ya bijombo bamwe mu banyamurenge bavuga yuko iyi grupoma ya bijombo umwami wa vira lenge rampa rome yayihaye kabarore sebasonora mu bwoko bw'abanyamurenge kuyobora mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itandatu n'icyenda ariko kuri ubu abavira bavuga yuko atari umuyobozi wayo kuko atavuka muri uwo muryango w'ubwami vedasi ngabo ku bwaradijwi ry'amerika ubuvira umutara kivu y'epfo turagushimiye vedasite mu burundi naho leta yashyizeho itagisi rishasha ku modoka n'amapikipiki iryo tagisi riva ku bihumbi cumi rigashika ku muriyoni y'amafaranga y'amarundi ikigo kijejwe utoza amakori n'amatagisi obera gisigura ko iryo tagisi ari irigenewe gusanura amabarabara yasambutse kubera ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu biyacamwo n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre cavere niyo nkuru ari i kigali mu rwanda itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki bigendera mu mabarabara mu burundi ritegekanijwe n'itegeko nshikiranganji ryo ku itariki zibiri z'uku kwezi kw'icenda uno mwaka ubushikiranganji bw'ikigega ca leta busigura ko bushaka kurondera uburyo bwo gusanasana amabarabara ari mu gihugu stani ngendakumana umuvugizi wa obert ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi aratudondagurira amafaranga azotozwa n'ingenangana ngendeshwa ifise amapine abiri n'imote iriha ibihumbi icumi by'amafaranga y'amarundi ku mwaka ingendeshwa ifise amapine atatu iriha amafaranga ibihumbi mirongo ibiri ku miduga nayo y'abantu iyi miduga isanzwe tuvuga afere promenade baca bariha ufatiye ku bukomezi bw'imoteri nk'imodoka ifise ibyo bita sese ibihumbi bibiri izoriha amafaranga ibihumbi mirongo itanu imodokari ifise sese kuva ku bihumbi bibiri n'imwe gushika ku bihumbi bitatu n'amajana atanu izoriha amafaranga ibihumbi ijana imodokari ifise amasese ibihumbi bitatu n'amajana atanu n'imwe gushika ku bihumbi bine n'amajana atanu izoriha amafaranga ibihumbi amajana atanu imodokari zifise amasese arenga ibihumbi bine n'amajana atanu zizoriha amafaranga amafaranga umuriyoni imiduga itwara abantu n'ibintu iri tegeko rivuga yuko izoriha amafaranga ibihumbi ijana forfe ku bafise canke batwara imodokari n'amapikipiki imyidogo ni yose biganiye ijwi ry'amerika ko ayo mafaranga ari umurengera sinayakiriye neza cane kuko igiciro ni kirekire basize ku mahera bari kuraba bakayagabanya kuko ari amahera agiye muri leta ibyo nta ngorane mugabo uburyo dufate nk'igiciro bavuze cya moto dimire amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri a senke mire umwe kuko ubukene ubu ni na bwinshi unakubwira turonke n'amahera y'amaviresema usanga bigorana
nk'ugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yiyongeye ko ku yandi twari dusanzwe turiha ku yo dusanzwe turiha turondera amadokima amatagisi n'ibindi ni nk'uruhombo kuri twebwe ni nk'amahera aje kutunanira rwose kuriha ku bwabo igikorwa cyo gusanura amabarabara yasambutse si cyabo ahubwo ni cya leta bavuga ko n'ibiciro by'ibindi bintu byankenerwa nk'ibiribwa n'ibikoresho by'imodokari bizoca biduga mu gihe ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibiva hanze y'igihugu amavuta ibindi ibyuma by'imodoka amapiyesi de hoshanje ikintu ry'igitoro kugira tukironke ubu biragoye ibindi byo mu buzima busanzwe ibifungurwa n'ibindi byaraduze urumva kuri guca batwongera ko iyindi irindi kori ry'andi mafaranga nk'umunyagihugu w'umurundi akoresha imodoka mbona ari ukutunaniza ni ibintu bishavuje cyane ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo nta buryo twari dusanzwe dufise hari ubukene mu gihugu ehe n'ico gitoro nta n'ico turonka ehe ako gasukari ntikaboneka aho simvuze ibinyobwa vya brarudi ahubwo je ndatangara cane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukamye mu nda ikigo ber coco kiragabisha ko utazoriha iryo tagisi riri hagati y'ibihumbi icumi n'umuriyoni w'amarundi azobihanigwa standing ndakumana umuvugizi wa ber imiduga ya leta y'abaserukira ibihugu ngaha mu gihugu cyo kimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ari ngaha mu gihugu atazoriha bene iryo tagisi ahubwo icyo ikigo obere cyihutira ni ugushyira mu ngiro iri tegeko inyuma y'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi ayo mahera asanzwe yanditse ngaha anye azoca ajya ko amande ya mirongo itanu ku ijana y'amahera aya nyene twavuze ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bwateye umukono kuri iryo tegeko bumenyesha ko iryo kori ari ntabanduka kuko ryategekanijwe mu mafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi guheze pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi rya amerika samanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda abanyagihugu bakora iki kugira ngo bagabanye canke birinde ingwara zimwe zimwe kandi bongere babungabunge amagara yabo muganga gerard ndayizamba akorera mu biro vyo mu bufaransa yanonosoye ibijanye n'ubuzima bw'abigeme hamwe n'abafasoni bibungenze aratubwira bimwe mu bintu vyo kwitwararikwa cane cane muri ibi bihe vy'ingwara z'ivyaduka naho muganga joseph nyandwi akorera mu bitaro kira i bujumbura mu burundi yanonosoye ibijanye n'ingwara ya diabete ingwara y'isukari aratubwira bimwe mu bimenyetso vyayo vya mbere uburyo bwo kwirinda canke kugabanya ubukare bw'iyo ndwara yiraye cyane mu bihugu nka byose byo ku isi n'uburundi burimo muganga gerard ndayizamba aratangura atubwira ukuntu igikorwa cyo kwitaho amagara y'abafasoni ajejwe cifashe mu bitaro akoreramwo hamwe no mu burundi ibitaro dukoreramo bifashe neza kubera ni maternite bita maternite ni gocuwa nukuvuga iri muri zi mu za mbere hariho iya mbere iya kabiri n'iya gatatu iya gatatu niyo ishobora gufata kwakira nk'abana bavutse ataragera gushika ku mezi atandatu iyo maternite nkoramo rero irafite ubuhinga ni n'abakozi bakwiye kugira gishobora gukora mu buhinga bwa none igitigiri cy'abafasoni babitura muri iki gihe muganga kingana gute hoba hari hoba hari ibyahindutse kubera nk'ibiza tuzi ikiza cadutse ca corona virus birashobora kuba byaratumye nk'abafasoni muhora muronka igitigiri cabo kibagabanuka ibintu byifashe gute muri iki gihe
yego abantu benshi bari bazi yuko mu mwaka wa mirongo ibiri hazovuka abana benshi kubera abantu benshi bari biyugaranye kubera umugera wari mwinshi bibaza bati kubera bijya bita konfinima uzoca ugabanuka gutembera hanyuma rero bati batavuka abana benshi mu rwose ko byagenze ahubwo ibyo bari barindiriye bya bita bebi bomu byahindutse bebi fulopu niko twavuga hafi ku isi yose kubera
muriko muvuga ko abana bavutse ari bake muri iki gihe yego ni bake kandi si buraya gusa urabye nk'i tayiwane bagabanutse gushika kuri mirongo ibiri na gatatu ku ijana mu bose gushika kuri cumi ku ijana na twebwe hahishe rwo mu ntango z'uyu mwaka twari dufite gushika kuri cumi na gatanu bagabanutse urumva ni hafi bose no muri amerika ariko abantu bari bibaza ko ahubwo nk'uko mwabivuze muri konfinema urubyaro rwari guca wiyongera byaba byatewe n'iki abantu benshi bari batewe ubwoba na kazoza kandi umuntu yovyumva ntibari bazi iyo iki kiza kizodushikana ahubwo na mirongo ibiri na rimwe ndabikifashe neza cane ariko ngira umwaka uza bizotangura kugenda neza
ego reka namwe tubabaze dr gerard nyandwi aho mukorera mu bitaro kira cyane cyane mu buhinga mwanonosoye mu kuvura indwara zitandukanye tushimikiye cyane cyane ku ndwara y'isukari muri ibyo bitaro ubu muri iki gihe byifashe gute
murakoze cyane ku bijyanye n'indwara y'isukari haba mu bitaro dukoreramo kira cyangwa mu bindi bitaro nta gishasha uvuga ngo coba cyiyongere ko kivuye kuri iki gita cyangwa kuri uno mwaka muri rusange ni indwara isanzweho eh, ihari cyane iberiye kiretse yuko hari hacari ibibazo ibibazo by'ibihugu byinshi byo muri afurika bijanye no kwivura kubera ko ni indwara igoye niyo tuza kuronka akanya kubivuga neza Eh, isaba uburyo bwinshi ugaca usanga rero ino haba kicapwa idasha abantu ntibifashe neza mu by'ubutunzi eh, ugasanga ari ikibazo ca- c'amaserance eh, nayo nyine atameze neza Eh, abantu benshi batagira ubwishingizi bwo kwivuza Eh, ugaca usanga abandi nabo barafite n'imyumvire ikiri hasi eh, ku buryo bivuza ahantu hatandukanye bakoresha ikirundi cyangwa ibyarumenyi ushikaho rero bitura abaganga benshi bamaze gusinzikara bafite ingaruka nyinshi ziva kuri diyabete haba mu mafyigo ku mitsi mu mu maso n'ibindi bitandukanye mugabo muri rusange eh, uko dushoboye turagerageza eh, gushika ubuya umuntu akora ibyo ashoboye
ibitigiri muba mubifise nk'uko twabivuze indwara ni- n'indwara icyo abantu benshi ku isi ibiharuro bishyikirizwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu byerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abantu bangana n'umuriyoni n'igice bahitanywe n'iyo ndwara ku isi hose mu gihe abandi amaje ibihumbi ah, miliyoni amajana ane na mirongo itandatu na batatu bagendana iyo ndwara ya diyabete murafite ibiharuro mu burundi by'abantu bagendana iyo ndwara
Eh, ku kintu kijyanye n'ibiharuro si kuri diyabete gusa ni ikibazo gihari mu bihugu byinshi byo muri afurika nta biharuro dufise kubera ko nta byigwa bikora eh, ku rugero rw'igihugu nko mu burundi nta kigwa ki- kijyanye n'indwara y'isukari ku rugero rw'igihugu kirakorwa naho dufite imigambi y'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abandi ba- badufasha tu- twiyumvira muri kazoza kagufi igihe kiza kizoba cagabanutse ko dushobora gutanga icyo kigo mugabo hari ibyigwa bimwe bimwe bigenda birakorwa mu bitaro bitandukanye eh, yaba mu bitaro by'abigenga cyangwa ibya leta eh, canke eh, ibyigwa bikorwa n'abanyeshuri baheza amashuri y'ubuganga hirya no hino n'abigisha bo muri kaminuza eh, mu mu- mu mice imwe imwe itandukanye y'igihugu iraba n'imigwi y'abantu bamwe bamwe birerekana ko indwara y'isukari ihari eh, kandi ku rugero runini nk'ubu ibiharuro dufise bya vuba birerekana ko ari indwara igira iza ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi mu burundi inyuma ya malariya ni- n'izindi ndwara Eh, urumva ko imaze kuba indwara iza ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi ni indwara ihari hama ibi- ibiharuro dufise biva mu maraporo baha ishyirahamwe mpuzamakungu rya oms bita amagara y'abantu urasanga bavuga yuko byababa ibice bibiri ku ijana by'abantu bari mu burundi baba barwaye diyabete mugabo nabyo nyine ni ibiharuro tuvuga tutofatira ko kubera ko eh, ntuvuga mu gifaransa ko buri byeze ni ibintu baba bakuye mu bitaro bitandukanye cyangwa mu mavuriro aho naho burya abivuza n'abantu bake cyane eh, uko nashaka ku isi yose iri shyirahamwe cyangwa ibyigwa tugenda turagira bigenda birakorwa mu masosiyete ajeje kwigira indwara y'isukari urabona ko eh, umuntu umwe kuri babiri arwaye indwara mugabo atazi ko ayirwaye byumvikana ko n'ibiharuro ni bike cyane ugereranije n'ukuri ko kuri Ego, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamananira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na eustache mwiriwe neza umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika amahoro muri aho eustache muri hehe intwaro akandi kazina kawe ninde ntikengurukiye ndayikengurukiye duga ku ijambo ikibazo icyumviro turi kumwe n'abaganga babiri banonosoye indwara zitandukanye umwe yanonosoye ibyerekeye gufasha abakenyezi abafasoni eh, mu kubungabunga amagara yabo Ah, tukaba turi kumwe kandi n'uwundi muganga ah, ari- araba indwara zitandukanye harimo n'indwara y'isukari duga ku ijambo ikibazo icyumviro ndabanza namwiriwe aba- abatumire barakumva duga ku ijambo ndafise akabazo gatoyi yego kereke iyo ndwara iyo ndwara ni indwara umenga imenyerewe cyane ukumva nibaza yuko ari ukutamenya I- indwara yihe yuko uravuga
ya diyabete diyabete yego hariho n'ubu usanga bayishoye kwa muganga ugasanga aho kubandanya afata imiti ugatumenga abandanije gufata za nzoga rero nagira mbatse yuko bishobora kubandanya bikwega cyangwa arasanga ibyo hapfa bikwega n'izindi ikibazo cyiza reka dr nyandwi mubwire icyo mumubwiye uyu munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika eustache Ara- arakoze cyane eh, umunywanyi estashi kuri iki kibazo avuze iki ni ikibazo gikomeye cyane mu burundi kubera ko hariho imyumvire itandukanye Eh, ariko ni ikibazo kinini kubera ko ahanini nti- ntikiva no ku barwayi ubwabo Eh, ikibazo cy'indwara y'isukari ni ikibazo ki- kinini cyane kiri n'ubwo mu gifaransa kiri complexe harabuze ubumenyi eh, ku nzego zose uhereye ku baganga kubera ko tugiye kuraba abaganga banonosoye ibintu abaganga bakeya ubu mu gihugu ndibaza ko turi batatu Eh, nabo nyine turi bujumbura Eh, hama n'aba baganga bandi remese generaliste nta bumenyi bukwiye baronka urabye amasaha biga kuri ibintu bijyanye na diyabete ni umwanya muto ugiye mu baforoma hoho n'ibindi bintu Eh, rero ni indwara igoye bisaba ko umuntu ayirwaye yigishwa akamenya indwara afite iyo ari yo akamenya ko ari indwara ngendanwa akamenya ibimenyetso byayo akamenya ingene abana nayo kugira ashobore kubana nayo ariwe nyine agerageza kwitunganya ibyo rero icyo twakwita mu gifaransa education therapeutique ahanini ntitangwa ntitangwa kubera ko hariho byinshi bisabwa eh, hari ubumenyi budakwiye kuri benshi hama hakabaho ngira ngo haba ruguru n'umwanya udakwiye ni ikibazo kinini cyane hama ni indwara mm, igoye kwakira kuri benshi benshi batayakira kubera bamaze kubwira indwara uzobana ubuzima bwose Eh, hama indwara isaba eh, ibintu byinshi byo kwitondera mu bijyanye no gufungura mu bijyanye eh, no gukurikiranwa mu bijyanye n'imiti ufata buri munsi mu bijyanye no gupimwa hari abantu benshi rero bigora baca usanga bagiye kumviriza byinshi bivugwa kubera havugwa byinshi cyane bagaca bakurikira bakurikira rero ibyo ugasanga eh, kubera ko ikibazo cy'indwara cya mbere nuko ni indwara cya bimenyetso byinshi ifite umuntu aba yifise mbwa ata kintu kinini yumva yumva akomeye nk'abandi agaca yibazira ngo byarahetse nicyo gituma batabandanya bakurikiranwa ngo bandanye afata imiti Eh, ni ikibazo ubushikiranganji nibaza ko bifite mu minwe cyo kugira sensibilisation ikwiye kandi buri munsi mu bo vyega byose no mu barwayi icyo ni ikibazo gihambaye rwose tuhava tugaruka ko ariko iyi imbere yaho nagushaka mbaze na dr ndayizamba nawe nyine ah, gira icyo avuze ku- ku kuntu amagara y'abafasoni ifashe eh, ya raporo yashyikirijwe eh, dufise mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ivuga ko mu burundi abantu bashika amajana atanu na mirongo ine n'umunani ku bantu ibihumbi ijana bapfa bishwe n'iyo ndwara n- bapfa bariko barabyara ikibazo cy'uko ababyeyi bibungenze kenshi hari igihe kenshi na kenshi basa eka bita umuremyi bariko bara- baribaruka icyo kibazo eh, cifashe gute mu bitaro murimwo mugereranije n'ahandi nko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere n'uburundi burimo Eh, twebwe eh, muri serivisi nyinshi zaha muri iki gihugu nkoramo cyane cyane ngaha mu kebura aho nzi nuko ndamaze imyaka mirongo ibiri n'itanu tumaze kubura ababyeyi batatu urumva benshi mugabo iyo habaye insanganyamatsiko haba mu gihugu cyose kandi mu ntara intata haca haba komisiyo aba umugwi utawicarira icyo kibazo ukaraba igituma byavuye ko nigena umuntu raba ko icyo kiza kuba ibyerekeye mu burundi ndabizi ko hakiri ingorane kubera amaterinite si menshi aratandukanye kandi hari aho usanga imiti i- idakwiye ni- kizwi rwose mu gihugu cyose hapfa abagore cumi ibihumbi ijana bibazo urumva ko ataho bihuriye nshuti mwese mukundira radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na diodone cubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye rwema niwe yari abihagarariye turabashimye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza bino biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza